ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro mu majyepfo ya uganda ni kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda fm ya voice of muhabura mudusanga kandi ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook x instagram na youtube mudukurikira kuri radiyo yacu voa kuri mikoro uri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi n'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero kirabera hano nyumva nkumve muri studio ya karindwi muri studio z'ijwi ry'amerika i washington dc sayida ku buhanga bw'ibyuma na nadia ku bugenzuzi bwa porogaramu kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi haraba ihererekanyabubasha hagati ya donald trump watorewe kuba perezida w'iki gihugu na joe biden ushoje manda ye ihinduka ry'ubutegetsi muri amerika rivuze iki ku buzima bw'abanyamerika na politiki mpuzamahanga muri rusange mu kwiyamamaza kwe trump yagiye asezeranya kuzakora ibintu bitandukanye ku ngingo zinyuranye za politiki ya amerika muri ibyo harimo ikibazo cy'ubukungu kurangiza intambara zihangayikishije isi harimo intambara iri hagati y'uburusiya na ukraine harimo iya israeli na umutwe wa hamas mu ntara ya gaza harimo kandi gukemura ikibazo cy'ubwinshi bw'abimukira baza muri amerika mu buryo butemewe hari ikibazo cy'imisoro n'amahoro ku bicuruzwa biva mu mahanga yavugaga ko azashyiraho mu rwego rwo kurengera eh, inganda zikora ibicuruzwa bya hano muri amerika noneho ejo bundi yanavuze ku buryo bwo kwagura amerika avuga ko ashaka ko azigarurira igihugu cya canada greenland na panama ku murongo wa telefone ndi kumwe na bwana mutemberezi augustin ni impuguke mu byerekeye politiki ya amerika mu busanzwe akaba ari uwo mu ishyaka ry'abarepubulikani ryatsinze amatora ariko muri iki kiganiro turi kumwe nk'umusesenguzi mu bya politike ugiye kudufasha kunyura hirya no hino ibyo tumaze kuvuga ngo turebe aho bishya bishyira turavugana ari mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas bwana Agustin Mutemberezi ikaze mu kiganiro muri sanga
Ah, murakoze mwana mutagoma Bakwa- murakoze kuba mwantumiye kugira ngo ba- dusangire ikiganiro kandi tuvuga ku eh, umunsi ukomeye cyane mu mat- ah, mu- mu- muri amerika wo kwimika ah, gushyiraho perezida mushya ah, urahira uyu munsi aritwe donald trump
turi kumwe kandi na bwana eme bideri nawe ni impuguke muri politiki ya amerika ubusanzwe we akomoka mu ishyaka ry'abademokarate ariko muri iki kiganiro nawe turavugana nk'umusesenguzi mu byerekeye politiki ya amerika turavugana ari mu mujyi wa phoenix muri leta ya arizona bwana bideri ikaze nawe mu kiganiro murisanga hano ku ijwi ry'amerika
ego murakoze cyane kandi turabashimiye gutegura iki kiganiro
duhere kuri bwana mutemberezi augustin wumvise aho tumaze ibyo tumaze kuvuga by'ingenzi ah, donald trump uri buze kuba perezida mu masaha atarenga atatu ari imbere ni amahindura ye ni amahindura ye urabona ni iki kigiye guhinduka muri amerika nyuma y'indahiro ya donald trump dutegereje muri ayo masaha atagera kuri atatu
Ah, murakoze cyane ijwi rya amerika kuba mumpaye umwanya kugira ngo nsangire na- na- n'abatwumva ka- eh, ibijyanye ah, no- n'umuhango w'uyu munsi wo kurahira kwa perezida donald trump nk'uko bivuze ubu ngu- ah, ah, ubu ngu- ubu, ah, ni amahindura ye kuko yigeze kuba perezida mbere ah, imyaka ine ishize akaba agarutse bikaba ndetse ari n'ama- amateka adasanzwe kuko kuva ah, amerika ibayeho imyaka magana abiri irenga bi- uyu ni- niwe perezida wa kabiri bibayeho kandi mu myaka ija- irenga ijana ntabwo byari bi- byo- byongera kubaho perezida ah, trump rero nk'uko mubizi yabaye perezida kandi aba- ara- arazwi cyane ah, mu- mu- ma- muri politiki no mu ma- binyamakuru nta muntu utamwumva ariko agaruka ubu bwa kabiri ikintu yashimangiye ni u- ah, ni politiki ishingiye ku kwita ku bibazo bireba igihugu cya amerika mbere na mbere ariko nk'uko tubizi ah, we ibi bibazo yabonye cyane cyane byugarije muri amerika ah, ni ah, ikibazo kiri mu kajagari k'abantu ba- ba- baza muri amerika bacu- ah, mu mu buryo bunyuranye n'amategeko ibibazo ah, rusange ah, i- ah, bi- birebana ni- ibi- eh, na- na- ibibazo biri sosiyali ishusho y'ishuzi ah, nka imi- imi- ah, imico yayi- ah, ireba abatinganyi ku- kwigisha aba- ibintu bya- byafashe indi ntera buri wese mu- muri amerika afite- afite uburenganzira kuba yakora ibyo ashaka ariko byageze ku ntera y'uko batangira kubyigisha abana hakabaho ah, gahunda ah, i- ah, i- i- ika- yari ikataje cyane akavuga ya- akaba rero izo izo mpamvu ah, ikibazo cy'i- cyo gukuramo amada n'ikibazo cyo nta- ah, ah, cy'ubutinganyi nangwa lgbt ni ikibazo ah, ah, yavuze yuko aho bigeze bi- ah, bikabije cyane akaba rero mu bi- mu bintu birebana n'ibibazo biri hano ah, mu gihugu n'ibyo aza- ah, bigomba gu- guhi- guhi- kugira ikindi cyerekezo gishya kandi bikagaragara yu- ah, ah, we nkawe akaba yara- yari yiyamamaje kandi n'abanyamerika barabi- barabi- barabi- bara- benshi bahitamwo ibyo ya- ya- yashingiyeho ah, ara- ah, baramutora ikindi ni ikibazo cy'imisoro ah, n'amahoro aravuye yiyamamaza yavuze yuko azi ah, azakomeza itegeko ryashyizweho muri bibiri na makumyabiri na karindwi yo kugabanya imisoro na cyane cyane imisoro ah, ku- ku bucuruzi na- no ku bi- ah, bibiri na no cumi ku- na ku karindwi bi- ngira ngo
eh, nu- ah, kuva kuri makumyabiri eh, na karindwi akaba ateganya ko nibura byagera kuri cumi na gatanu kugira ngo ah, ibikorwa bikorerwa muri amerika bishobore kuba competitive bishobora kugira ah, kuba byapiganwa n'ibindi bikorerwa hanze Ah, ikindi yiyamamaje avuga ni ugushyiraho imisoro ku- kuvuga yuko ati amerika ni isoko rinini abantu bose bifuza ariko kandi abantu kenshi na kenshi ah, ah, tarifu zo- zo- za- z'aba- z'ibihugu biduca ziri hasi cyane eh, ah, ziri hejuru cyane iyo tuduca Ah, tugomba gushyiraho uburyo buri ah, ah, buri sipoketedi ni ukuvuga ko amerika ibikorewe muri amerika iyo bijya ahandi bicibwa imisoro myinshi mu gihe ibikorewe ahandi eh, biza muri amerika bigacibwa mikeya nicyo bashaka kuvuga ngira ngo
nicyo yashaka kuvuga Mm.
aravuga ati ibihugu rero tu- ah, tu- ah, tu- tu- ah, tugura- dusa- dusangiye ubucuruzi tugomba nibura kunganya ati kuko icyagiye kiba kenshi na kenshi ni uko ubucuruzi mpuzamahanga muri Ame- amerika bwa- bwagiye bugira ingaruka ku bikorwa bikorerwa mu gihugu nk'inganda nyinshi kwimurirwa mu bihugu nka- nk'ubushinwa eh, na- no mu bihugu duturanye nka mexico na, na- na za canada ati tugomba uburyo bwo gushyiraho ku- gushyiraho iyo misoro byatuma abantu batimura inganda no gu- n'ibikorwa ah, bi- biha abanyamerika akazi kujya hanze bikaba byakorerwa mu gihugu Mm.
ikindi ah, yiyamamaje avuga kandi ntekereza ko azakira mu bikorwa ni ikibazo kirebana n'amategeko abangamira abantu kuba batangira imirimo na cyane cyane bizinesi n'inganda muri amerika kubera ah, mu butegetsi bu- bu- bu- burang- bushoje bwa biden hariho ikibazo cya regulations ah, na eh, n'amategeko a- atuma abantu bigoye cyane kuba watangira igikorwa cyose waba kubaka aribyo byatumyeho i- eh, bitu- byatumye ikibazo cy'amacumbi igihenda cyane kuko kubaka ikintu icyo ari cyo cyose na cyane mu ntara nyi- eh, nyinshi zigize amerika biragoye bitewe n'amategeko y'intara amategeko y'uduce n'imijyi ah, kandi ah, na- n'amategeko ya federal government Mm.
aravuga ati ikindi kandi ngomba kugabanya byokwase federal byokwase abakozi ba leta ba- babonye uburenganzira kandi nta manda bajya bagira yo gutorwa ntabwo banafite no gusubiza rubanda kuko bo nta n'ubareba Ba- en- bashyirwaho bajya mu kazi bakaba bari ako kazi ba- bagomba nta- nta wamwirukana kubera uko uko amategeko ba- yashyizweho n'ababashyigikiye nangwa se n'amasindika y'abakozi a- abari- abarinda ati rero abo bantu kuko badatorwa nta n'umuntu bagomba gusubiza ah, ushobora kugira ikibazo Mm.
abo ba- u- tugomba kugabanya- guhindura itegeko ku buryo abantu ba- bashobora kwirukanwa ku- kugira ngo abanyamerika babone serivisi zikwiriye kandi noneho bamenye ko umuntu uba- ubakoresheje nangwa uba- uba- ah, ubateye ibibazo bigo- bibagora mu buzima bwabo busanzwe ko yagaba ah, ya- ya- ah, ah, yagira ya- yagira ibyo asubiza Mm. Bwana- ikindi yav- yavuze ni uko ah, hazongera ku umusaruro w'ibintu bituruka ubukungu buturuka mu- mu butaka ah, nka nka gaze na peteroli mu- muri amerika kugira ngo bigabanye ibiciro ah, ah, bya peteroli n'ibibikomokaho kandi bigabanye n'ibiciro by'ibicuruzwa kuko ibintu byose tuzi ko bikoresha ingufu kugira ngo ah, ari inganda nangwa n'ibindi kugira ngo ha- ha- buke umusaruro Mm.
Ikindi bwana yavuze ni ibijyanye na ah, eh, n'ama- n'amashuri avuga ko department ya education nangwa ikigo gishinzwe uburezi muri federal government muri leta ya amerika ko kidakwiye kuko inshingano nyinshi zi- ah, gikora ni inshingano n'ubundi zikorerwa mu ntara ah, ah, mu ntara mu ntara muri state Mm. izo eh, ib- izo ni ingingo yavuze yiyamamaza Eh, bwana bideri unyihanganira gato ndaje iwawe mu kanya kugira ngo tugire icyo tuvuze kuri ibyo ariko eh, bwana mutemberezi iki cyo cyo kwigarurira canada greenland na panama ntabwo mu kwiyamamaza kwe ntiyabivuze ariko ejo bundi yabaye nk'ubikomaho ah, asa n'ubitangaje avuga ko azabikora byaragutunguye wowe nk'umuntu ukurikirana politiki ya amerika
Aho- bu- ek- ma- u- hari uh, Trump rero avuga ibintu byinshi uh, ku munsi kenshi na kenshi uh, abantu benshi uh, hari ubwo bibajijisha ariko uh, iyo avuze ikintu uh, ni umuntu uvuga ikintu ariko afite icya- icyo agamije Mm.
kuko ni umuntu w'impuguke mu bintu bya- bya bya media na communication ni ibintu yaba- ya- yatinzemo cyane mbere y'uko ah, ajya muri politiki ariko tujye tuvuze nk'igi- nk- ku ngingo ya panama panama ntabwo ndumva atarigeze avuga yuko yayigarurira ariko yavuze yuko ah, ah, ha- ru- ah, kariya gace iriya kanari ntabwo uriya uriya ah, ha- kiriya gice gi- ah, gi- Uriya gihugu muhora.
gituma ah, ah, iharu- iriya nzira iva muri pacific muri atlantique ikinjira muri pacific eh, it- cyane cyane ibicuruzwa byinshi biza muri iki gice bicamwo yavuze yuko basho- bagomba ku- gusu- gutu- gusu- gutu- ah, gusubukura ama- ama- ama, ah, ku- ah, ku- ikiganiro cyo kuba yasubizwa amerika aho ngaho ubundi ntabwo twibuke ko iriya yubatswe iriya ah, ntuza panama kanara yubatswe na amerika iranayicunga kugeza igihe cya jimmy carter ari perezida niwe wa- ah, wayishubije panama
Mm.
ikibazo rero ah, donald trump ah, ah, ntekereza icyo icyo ya- ya- ya projectinga ni ukuvuga ati ibintu bigomba gusubukurwa kuko ah, aba- tura- turatanga amafaranga menshi kugira ngo ibicuruzwa byinjire iwacu ah, bi- bize muri amerika kandi wibuke yuko gahunda ye ari america first policy ntabwo twa- twaba twarubatse iyi nzira ituzaniye ibicuruzwa tu- none tukayi- tukayiha abantu kandi bagatangira kuduca amafaranga menshi ati kandi hari abantu benshi bayikoresha abashinwa tutazi ibihacira kuko ntabwo tugifite kontorore y'ibihabera nkatekereza rero ko icyo yagera- icyo agerageza gu- ah, gukora ari ukureba yuko haba gusa haba amasezerano Ah, y'ukuntu ya- byasukurwa ibi- ibicuruzwa bijya- biza muri amerika bikaba byagaruka ndumva ata- ata- ateganya kuzatwara ah, ntuza ah, panama canal Mm.
ariko ashobora kuyi ah, ashobora
Eh, umurongo wa telefone sinzi icyo ubaye ariko n'ubundi mu kanya twari tugiye kujya kwa bwana eh, bideri emereka twambuke tujye hakurya muri arizona ubwo ku buhanga bw'ibyuma baratubwira niba Mu- mu- agustina ari bugaruke mumbabarire mumba- mumbabarire si- sinzi uko byari bigenze nari eh.
ngeze ku ngingo ivuga ngo ku gice cya greenland hari impamvu y'uko ah, greenland muzi y'uko aricyo gi- gice igihugu ah, kiri muri north america ariko kandi ah, kiyoborwa n'uburayi Mm. reka Ah, st- ah, eh, usa nk'uwanzura usa nk'uwanzura twambuke tujye muri arizona kugira ngo twumve eh, bwana bideri eh, ya, kubera ah, kubera rero cyari ari- ari igihugu kiri muri north america kandi ah, ya- ya- ya- kiri ah, gitegekwa n'uburayi icyo ngira ngo ashaka ni ukugira ngo habeho eh, eh, ah, strategic ntuza kuko ni strategic location hari ni- kiri mu nyanja n'ikirwa kinini hari abashinwa n'abarusiya n'abandi ntabwo ashaka ibintu umu- abantu bako- bahaba cyane bayi- ba- bacunga ba- bashobora guhungabanya umutekano wa amerika Mm.
nkaba ntekereza ibya canada nawe ngira ngo nu- eh, ni- ni- n'urwenya yashyiraga sinzi ko ah, ah, abiteganya na- ariko se abanyamerika ibyo- abanyakanada nibo bazabihitamo ariko ndatekereza ko ah, ata- atabifataga siriyasi kuba ya- ya- yatwa- yatwara canada Urako- urakoze bwana mutemberezi mu kanya turajya ku mirongo ya telefone ariko reka noneho twambuke tujya muri arizona bwana bideri I- n- u- icyo bibazo maze kubaza bwana mutemberezi nawe nicyo ndi buze kukubaza urabona mu magambo avunaguye hari buze guhinduka iki trump namara kurahira mu buzima bw'abanyamerika muri politiki mpuzamahanga harahinduka iki
Ya, murakoze cyane Ah, ndumva ah, mugenzi wanjye ari umumaga republican nk'uko tujya tubita ntabwo ari umurepublike kuko hariho itandukaniro ry'abarepublike n'abamaga republican Ah, ba- ba- ba- bakurikira ibyo trump avuga byose bat- bata- badashyize ibintu mu gaciro Eh, ariko Ah.
ariko ahangaha ahangaha utanga ibitekerezo byawe ntuze ntuze Eh, ntuze oya, kwataka uwo kugaragaciyemo gusa, umu- sorry.
u- uwo tu- twatumiye umutumire Eh.
afite uburenganzira ku bitekerezo bye ahangaha uratubwira uko ubyumva niba ibyo avuze wenda utabyemera uratubwira impamvu
cyane byose I- ah, dusubiye ku kibazo cyawe ah, muri amerika leta ya amerika iyoborwa na sisiteme ntabwo iyoborwa n'umuntu umwe Mm.
usibye yuko ah, perezida trump ari umuntu nk'uko yabivuze uvuga ibintu byinshi ah, noneho abantu bakayoberwa niba ibyo avuga koko ari ibintu bishoboka bizakorwa ariko ubuzima bw'abanyamerika burakomeza ah, nk'uko busanzwe ku bintu bijyanye na- na- n'ubukungu ah, leta ya amerika i- i- ifite sisiteme yubatse kandi sisiteme y'abarepublike ni sisiteme ikorera abakire ni sisiteme ikorera abaherwe batanga amafaranga mu banyapolitiki iyo niyo trump azakomeza kuko niyo yakoze n'ubundi biriya bintu wumva avuga byo kuza byo kumanura amatagisi amanura amatagisi ku bakire ku baherwe ntabwo amanura amatagisi y'abaturage bose leta y'abademokarate ikorera abaturage nubwo bigora kugira ngo igere ku nshingano zabo kubera ah, sorry kubera ah, kubera yuko bagenzi babo babarwanya ba- ba- ba- bahagarika ama- eh, ibyiyumviro byabo ariko niko bimeze rero trump azakorera abakire ntabwo azakorera abanyamerika biriya avuga ngo ngo american first nyine ngo ngo abanyamerika imbere uzarebe n'amaprodakiti yiwe ariya ma- ziriya ngofero yambara zanditseho maga n'ibintu byiwe byose kampani ziwe zose yakoreye ibintu byiwe byose bikorerwa mu bushabwo bikorerwa hano muri amerika rero nta kintu na kimwe azahinduka biragoye umugabo w'imyaka mirongo inani kugira ngo ahi- ahindure imikorere yiwe yakoze ubuzima bwiwe bwose So, kuri ekonomi ni uko bimeze ku bintu bijyanye na- na- n'amatarifu biriya bintu avuga byo ku- by'imisoro uko bikorwa ibintu bya tarifu uko bikorwa niba ibic- ibi- ibi- ibicuruzwa biva mu bihugu byo hanze biza muri amerika uyu munsi trump akavuga ngo turabace imisoro myinshi barya bacuruza bazana muri amerika bazazamura ibiciro kugira ngo ya mafa- ya mafaranga batura binjiza bayinjiza nibazamura ibiciro rero abanyamerika nibo bazabyishyura ntabwo ari leta ntabwo ari ba ba- ba- ba- ba bacuruzi tuvuge niba niba abashinwa bazana imodoka muri amerika bakazana imodoka ya toyota igura ibihumbi mirongo itatu ejo amerika ikavuga ati turaguca ibihumbi bitanu niwinjiza imodoka yawe muri amerika wa mushinwa ntazagurisha ya modoka y'ibihumbi mirongo itatu azayigurisha mirongo itatu na bitanu kugira ngo ya misoro yishuye ayigarure rero ni njyewe umunyamerika ni njyewe uzishyura ya modoka ibihumbi mirongo itatu na bitanu biriya rero ni ni ni uku- ni- ni- ni ikintu kidashoboka ni ikintu kitazagirira abanyamerika agaciro ni ikintu ahubwo a- abasesenguzi cyangwa abahanga mu bu- mu bintu bya ekonomi baravuga ko ibiciro bizazamuka kuruta uko kuruta uko bimeze ubu nyine kubera izo polisi za Trump zo zo guhangana no, no, no guhangana n'abaturanyi dutura dusabana tugize imyaka du- dusabana tujana ibicuruzwa iwabo nabo bakazana iwacu Uh, ku bintu bintu cya immigration na- na- naco ni kwa kundi immigration nge muri amerika nyifata nk'aho ari icyitwazo cy'abanyapolitiki bavuga igihe cy'amatora gusa iyo amatora arangiye ntabwo uzongera kumva trump avuga immigration ejo mu gitondo cyangwa uyu munsi ku mugoroba araza gushyiraho itegeko ryo gufunga imipaka ariko mu, mu kwezi kumwe cyangwa mu minsi ijana rya tegeko rizavaho
ariko Bikomeze kwa kundi yamaze bya no nyine.
kuvuga ko agiye gushyiraho amategeko yo gusubiza abimukira badafite ibyangombwa ku ngufu aho bakomoka
ibyo birashoboka azabikora kuko abamushizeho bariya bakiriya bamushizeho ba- ba- ba- babimusaba ashobora kuzabikora ariko ntabwo azabikora nk'uko abivuga ntabwo azadeporta miliyoni makumyabiri kuko ntabwo azagenda akomanga ku mazu y'abantu ngo muzane ibyangombwa byanyu ngo utabifite mumusubizeyo abari muri prizo bakoze bakoze ayo mahano bazasubizwayo Ah, uzakora icyaha adafite icyangombwa biroroshe kumufata ariko u- unabyumvishije nta sisiteme afite yapanze kuko n'ubundi niko amera iwe kampeni yiwe ni ukuvuga nta nyandiko bakora ngo bapange ikintu bavuge murabyibuka mu ma- mu ma- mu- mu kwiyamamaza baramwajete se uhora uvuga iyi iyi ubu bwishingizi bw'abaturage bwo bwo kuvurwa ko obama keya ari mbi uzayikuraho uzayisimbuza ni iki? aravuga ati nta ntacyo mfite nzayisimbuza ntacyo nzashiraho ariko icyo nzashiraho kizaba cyiza kuruta obama keya ariko yatwaye imyaka ine ntiyayisimbura agira indi myaka ine atari perezida ntiyicara ngo yi- yi- a- adizayine indi porogaramu izasimbura iriya ariko umunsi w'amatora akabivuga bigasandinga neza mu mitwe y'abantu ariko ni ni ibintu bigoye ni sisiteme ihari n'abarepubulike ben- bagenzi be baza- bazamu- bazamurwanya bazamuhagarika gukora ibintu bimwe bidashoboka rero ku bijyanye na canada na greenland na panama iri i- njyewe nabifataga nk'aho ari ukuyobya marari ni deflection ye y'ibintu biri kuba mu gihugu kuko trump niko akora iyo hari ikintu kitari kugenda neza aragenda akavuga ikintu gi- gi- giteye ubwoba cyangwa gi- giteye isoni noneho abanyamakuru bagahindura no amarari bakavuga ibi- ibyo ari kuvuga ntiba- ntibarebe ya makosa urebye nk'igihe yavugaga biriya bintu bya canada yari afite urukiko muri new york ruri kumuburanya kandi supreme court urukiko urukiko barwita gute? urukiko rw'ikirenga ba ba bamuvuyemo noneho aba aribwo atangira kuvuga biriya ariko umuntu muzima ufite ubwenge a- ni gute watekereza ko canada igihugu kingana kuriya gifite ubuyobozi gifite abaturage kizahinduka amerika
Mm.
Urumva se? hari igihe abivuga biriya bintu ari ugushaka ngo ayobye amarari ibi- ibibazo biri kuba mu gihugu naguha urugero kuva yiyamamaza kuva yatorwa kuva tariki zitanu z'ukwezi kwa kwa- kwa cumi na kumwe ntabwo urumva trump avuga immigration ntabwo urumva trump avuga ibiciro bizamuka yirirwa avuga za greenland za canada u- u- utuntu tu- tudafite ibintu atigeze yiyamamaza atubwira ntabwo abivuga ubu nyine ni nako bizagenda biriya byararangiye buricyo rero ni- ni- ntabwo abanyamerika ntabwo dufite ubwoba kuko turamuzi ni umuntu utwika agenda atwika hano na hariya gusa ariko amapolisi yiwe ntabwo constitution amenshi muri yo ntabwo constitution ya amerika iyemera rero bizagora kugira ngo ayashyire mu bikorwa
yego urakoze cyane bwana eme bideri radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu kanya noneho tugiye ku mirongo ya telefone ariko mbabwire ko muri uno mwanya ah, donald trump avuye eh, ku rusengero ku rusengero rwa mutagatifu yohana hano i washington dc akaba agiye kwerekera ah, ku kuri perezidansi ya amerika cyangwa se white house mu kanya gatoya ubu ngubu amaze kwinjira mu modoka we n'umufasha we abashinzwe umutekano we bakaba bahagaze iruhande rwaho bategereje ko ah, imodoka itsimbura yerekeza kuri white house reka tujye ku mirongo ya telefone noneho twakire bwana kabanda celestin ikaze mu kiganiro muri sanga
ya murakoze cyane uherereye he celestin
yamereye mu- mu- muri zambia mu nkambi ya mayikwayiko
ye ni ikibazo ni igitekerezo
ya ya ni iki- ya, okay ni nkayo icyo kiba cyangwa ni igitekerezo Mm.
biraza bya- bya- birajya gusa yego
Eh, so eh, kandi kureba ubu impinduka z'ubuyobozi mu- muri amerika yego ariko sa nk'uwigira hirya uri ahantu hari agasaku ntabwo tukumva neza igira hirya gato kuko ahantu uri hari urusaku rwose
oh ya ndi mu rusaka ariko reka nse nk'ujya hanze gato yego
alo yego turi kumvikana yego nyarutsa nyarutsa igitekerezo Mm.
ya eh, nari ndi kureba ubuyobozi uko buri kugenda buhinduka ndabikurikirana cyane Hello?
Eh, komeza komeza nyarutsa turakumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi eh, kabanda celestin muri zambia rero imirongo ya telefone ntabwo itubaniye ndumva umurongo ucitse wenda buriya ku buhanga bw'ibyuma bashobora kuza kumudushakira cyangwa se bakadushakira undi Eh, ndabona nabyo birimo mu kanya buriya turasubira ku mirongo ya telefone tugaruke kwa bwana augustin mutemberezi wabaye nk'uvuga eh, ibyo eh, trump yasezeranije abantu n'uko azabikora wumvise eh, ibyo bwana bideri avuze ni iyihe mpamvu cyangwa se urabona ari izihe mbogamizi trump ashobora kugira mu gushyira mu bikorwa ibyo yasezeranije abantu
murakoze cyane kandi ah, ah, ibyo umutumirwa wundi yavugaga mu kanya Mm.
Eh, icyo abantu benshi nicyo bibeshya kuri trump kuko bamufata nk'umunyarwenya ariko trump ni umuntu uri serious ni bizinesi mani ni billionaire ni umuntu ikintu cyose aga- ah, yagambiriye gukora kenshi na kenshi akigeraho ariko hari ibintu yavuze hari ibintu bideri yavuze yavuze ati iki gihugu gikorera muri sisiteme ntabwo ari icy'umuntu umwe
ibyo ni ukuri Mm, ariko ah, trump yaje ah, ya- yatsinze kuri- kuri- kuri iyi nshuro afite manda sisiteme irahari mm, ariko mu kintu yatsinze mbere ni sisiteme ah, sisiteme yari isanzwe sisiteme ya- ya- yari isanzwe yatumye yashyizeho ah, regulations ah, nangwa ah, Amategeko.
amategeko yatumye ibintu bihenda ishyiraho politiki zatumye inflation nangwa ibiciro by'ibi- by'ibi- by'ibigurwa byiyongera no guta agaciro kw'amafaranga bituma haba ikibazo cya- cy'imipaka i- idakora iyo sisiteme rero niyo trump mu- mu- muri uku gutsinda kwa kwa- ku- k'ubu ngubu ni- nibyo- niyo yatsinze sisitemu rero iki- impamvu mvuga yuko ibyo avuga kenshi na kenshi bifite ishingiro kandi ashobora kubigeraho mbere na mbere ubwa bwa mbere kuri ma- igihe yati- ya- yatsindaga bwa mbere ikibazo yari afite trump yari umunye yaje washington ari umuntu w'umunyamahanga sisitemu atayizi atarigera wa- aba muri polo- mu mwanya wa politiki adafite ikipe zizamufasha kuyobora yatoraguraga abantu benshi atazi kandi bo ari abantu benshi ari abantu basanzwe washington iki gihe rero a- agarutse azi sisiteme uko ikora iyo ugiye kureba nka timu ashyiraho ashyizeho ni abantu bashoboye bafite ah, icyerekezo kimwe nk'ike iyo urebye nk'urugero nka nka chief of staff afite niwe chief of staff w'umugore wa mbere umuhanga wakoze kampeni wa- wabaye wa- wa- wa- wabaye mu buyobozi kuva igihe cya- cya regan iyo urebye nka secretary of state mark rubio yabaye chairman kuri foreign and intelligence committee igihe cyose iyo urebye abantu nka cia director ah, john ratcliffe ukareba n'abandi bantu yagiye atora ah, tre- ah, treasury secretary na- n'abandi ni abantu bafite ubumenyi bafite icyerekezo nk'iki icyo ubu ngubu ugatandukanye n'ubushize kuko ikipe afite ni abantu bumva ibyo yumva kandi amerika kumuhitamwo ah, yamuhisemo ifite abanyamerika ntabwo ah, kenshi na kenshi ntabwo bibeshya Mm.
bari bamuzi ah, yayoboyeho igihe bazi yayoboye ukuntu ibintu byari bimeze
Mm, icyo reka ni ukuvu- Eh.
ubu ngubu bavuga yuko ibyo avuga byose kenshi na kenshi azabishyisha mu bikorwa ibyo avuga ibya canada n'ibindi ibyo birashoboka kuko canada ni ah, urebye mu gihugu ifite population iri hasi ya ya ya, ya, ya california ifite economy irutwa n'iya texas ah, ni- ni- ya- ah, n- n'ahandi abanyamerika babihisemwo na ah, nuza trump akabibumvisha birashoboka
reka reka iyo ngingo tu- duse na- n'abayivaho kuko ndibwira ko byateza impaka ndende hagati ku ku rwego mpuzamahanga kuko ni ibintu bigoye dusubire kwa kwa bwana eme bideri wavuze ko amerika iyoborwa na sisiteme Ah, ariko hari akantu hari akantu ah, perezida ah, joe biden aracyari perezida ah, yavuze avuga ati hari aka- akazu cyangwa se agatsiko k'abantu b'abakire bashaka kwigwizaho ubutunzi n'ububasha cyangwa se n'ubutegetsi kuba amerika itegekwa na sisiteme cyangwa se itegekwa n'inzego ubwoba bwa perezida biden urabuha akahe gaciro kuri icyo kibazo cy'agatsiko
Ya, ura- urakoze cyane U- ubwo uranyumva uranyumva Eh, tu- turakumva turakumva yego murakoze Eh, u- ubwoba bwa perezida biden bufite ishingiro kubera ko ah, perezida trump ni umuntu u- u- urebye inshuti ze Mm.
abantu abantu asingiza ku isi n- ni abadikitateri ni ukuvuga ngo yumva yuko uko putin atwara uburusiya ariko nawe agomba gutwara amerika yumva yuko uko uh, perezida wa china atwara ariko nawe agomba gutwara rero bi- biteye ubwoba ikindi giteye ubwoba ni uko amerika i- ihagarikwa ibintu byose perezida ashaka gukora bitari mu mategeko bihagarikwa n'uru- n'urukiko rw'ikirenga kandi ruriya rukiko rw'ikirenga rurimwo abantu trump yashizeho benshi rero hari igihe trump azakora ibintu bidakwiye ah, bakamureka kubera yuko yabashizeho kandi ashobora no kubakuraho ku buryo bumwe n'ubundi nubwo badafite eh, ah, manda yo kuvaho ara- bakora ubuzima bwabo bwose rero birashoboka reba nka elon musk elon musk ni umuntu uta- utarabaga muri politike ariko uyu munsi hari abamwita ko ari co president ni ukuvuga ngo ni perezida wa- ba- ba- dufite abaperezida babiri
Mm.
ni gute ni gute afata umuntu w'umuherwe akamushyira muri perezidanse ataratowe n'abaturage a- akaba yicara kuri ku- ku meza ifatirwaho imyanzuro y'igihugu
biramutse ari uko bimeze rero bwana bideri biramutse ari uko bimeze bya bindi bavugaga by'uko amerika iyoborwa n'inzego byaba bivuze y'uko trump Birangiye.
eh, biba bivuze ko trump inzego azi za amerika zifite mu ntoki ze
nta- ntabwo aba azifite mu ntoki ahubwo aha- aba azikuyeho azirangije kuko nizihaba ziza- zizagerageza kumuhagarika ariko amafaranga niyo akora ashobora gukoraputinga cyangwa akabulakimelinga sinzi uko nabyita bariya bariya ba- ba- bamuhagarika bose akabakuraho nibyo uwo mugenzi wanjye yavugaga ingoma ye ya mbere yashizeho abantu bafite ubushobozi mu kazi ba mike pompeo ba, ba mick mulvaney ba, ba, bariya bariya bagabo bose bakoraga ba james comi nibo bakozaga ariko kubera yuko bageragezaga kumuhagarika bisunze amategeko y'igihugu bisunze constitution ya amerika agenda birukwana bagenda barizayininga nicyo gituma uyu munsi rero ari guhitamo a- abantu bari loyo kuri we sinzi ukuntu nabivuga murambabarira badafite experience mu kazi a- ari kubahabwa ari kubashiramo mugenzi wanjye ari kuvuga ibintu bitari byo koko ntabwo Trump ari guhitamo abantu bafite ubushobozi bafite experience mu kazi ariko ari gushiramo abantu bazakora ibyo ababwiye ngo bakore period ntabwo ashyiraho abantu kubera yuko i- i- i- i- iyo departement bashizemo bayifitemo experience bayikozemo imyaka myinshi reka tujye ku Ubu ibijyanye na inflation reka umunota umwe eh, nya- inflation cyangwa i- i- i- izamuka ry'ibiciro bi- bi- bira- birababaje kuvu- kubona aba- abantu babyitirira abademokarate cyangwa ama- ama- amategeko yabo trump ajya ku perezida bwa mbere yagiyeho asimbura perezida obama perezida obama yari ageze imyaka umunani igihugu kiri- kiri- kizamuka kiri mu kirere trump akijyaho umunsi trump yagiye kuvaho murabizi ko yavuye mu gihugu igihugu cyose kiri gifunze kubera covid ibintu byose bihagaritse kubera covid agisingiriza biden biden igihugu gifunze none uyu munsi biden agihaye trump amerika abantu barahamya yuko amerika iri ku mwanya wa mbere ku isi ubu nyine kuri ekonomi nziza bivanye n'uburyo covid yishe ekonomi biden amerika ikaba yararikavarinze ikaba imeze neza So, biden amuhaye igihugu kiri kiri kuzamuka ibintu byose biri kuzamuka ibiciro bitangiye kumanuka ariko ejo trump azikubita mu gatuza nk'uko ahora abikora yuko ari we wabikoze kandi azajya kuvaho ibyo ni ibintu ntabwo ndi umuhanuzi ariko azaja kuvaho ibintu byasubiye hasi iyo ni sisiteme niko izwi igihe cyose umurepublika ari perezida avaho asigiye ibibazo mugenzi we umudemokarate akahangana na bya bibazo imyaka akaja kuvaho nawe i- ibintu bitangiye kumera neza uko niko bimeze Bi- birababaje kuvuga ngo uri kubleminga biden ngo ibi- ibiciro byarazamutse ya- yaragize imyaka yiwe ibiri ya mbere hafi itatu ari guhangana n'ibibazo bya covid eh, reka tujye ku mirongo ya telefone twakire mizero leofri christophe ikaze mu kiganiro muri sanga mizero uratwumva mizero ntabwo eh, eh, eh, uri- uherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo
ibitekerezo numvise muvuga ibya ekonomi ya ya nani ya ya biden eh ekonomi ya Alo?
Eh, turakumva turakumva
mwavuze ibya trump muvuga ibya uriya yasimbuye
ikibazo cyangwa igitekerezo ikibazo cyangwa igitekerezo eh.
igitekerezo uriya yasimbuye trump asubiyeho bwa kabiri siko bimeze
Eh, niko bi- niko bimeze niko bimeze ariko ihutisha igitekerezo cyawe
Eh, igitekerezo cyanjye urumva uriya biden urabona ko yibasiye mu bintu by'intambara kandi intambara yakoreshaga i- umutungo wa amerika mu bintu wenda bidafite inyungu amerika siko bimeze Hello?
komeza ku gitekerezo cyawe radiyo ijwi ry'amerika ntabwo imirongo ya telefone irimo kutubanira reka tujye kwa odase Nza- nzambimana odase ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika nyarutsa Ahubwo murakoze murakoze eh, nyarutsa ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, jewe nk'igitekerezo canje ku bw'itorwa rya donald trump Eh, jewe nifuza yuko ngira ko aje kumvikeza ko byinshi ku bijyanye n'intambara zimaze yuko ziraba mu isi biteze yuko agiye kuduhagarika intambara y'isi iraba muri ikirene heza ikirene na n'uburusiya hamwe n'ibibazo by'intambara biri muri isirayeli na palestine ndetse n'ibindi bibazo by'intambara biri ku rwego rw'isi icyo nicyo tumwitezeho cyane nicyo twifuza rwose cyane
Mm, urakoze cyane bwana odase
yego namwe murakoze rwose cyane bwana muteberezi O- odase ati tumutezeho ko ah, arangiza intambara ziri hirya no hino ku isi ejo bundi mu ijambo ryo gusezera biden yagejeje ku banyamerika yavuze ku byerekeye amahoro hagati y'umutwe wa hamas mu ntara ya gaza na israel hanyuma trump aza gusa n'uwiyitirira ayo masezerano ntubona ko bya bindi bideri yavugaga byo gufata ibyagezweho n'abandi akabyiyitirira byaba bifite ishingiro
urakoze bya amerika mbere yuko njya kuri icyo kibazo mu kanya gatoya ndagira ngo nsubize ikintu kimwe nibutse abatwumva yuko ibyo uriya mutumirwa wundi yavugaga by'abakire trump ko yegereje abakire mwibutse yuko ejo bundi biden avuga iryo jambo yarivugaga aha umudari awishimira abantu bakoreye iki gihugu cyane muri bo harimo biriyoneyazi babiri ikindi nibutsa abatwumva bose ni uko biriyoneyazi benshi muri amerika ari abademokarati kandi bashyigikiye kamara umuntu rero kuba afite nk'umuntu nka nka elon musk elon musk niwe muntu uzi management niwe muntu w'umuhanga uzwi ku isi kurusha abandi kumwegereza rero kugira ngo ufashe ukemure ibibazo bireba igihugu ndumva ahubwo yabishimirwa atabigayirwa ku bijyanye n'ikibazo rero cy'intambara zugarije isi warumbagije n'uwo mugenzi wacu wavugaga Trump turabizi ko mu gihe cy'imyaka ine niwe perezida wa mbere utigeze utangiza intambara n'imwe afite iyo rekodi y'uko mu myaka ine yategetse atangiza intambara n'imwe ku isi yiyemeje avuga rero ati intambara zose zigomba guhagarara akaba afite na politiki ya national defense nangwa gucunga umutekano mu gihugu ivuga ngo ni peace through strength umutekano ariko uciye mu kugira ingufu kugira ingufu ni ukwerekana ni ukwerekana nko guporojegitinga ko yuko igihe cyose uduteye ibibazo uzagushyana intambara ya mido isiti ibyo avuga ko yiyitirira trump akijyaho yaravuze ati ninarashyira imfungwa zafashwe na hamas zitarafungurwa ati yavuze ngo mu cyongereza there is a hell to pay bicishirije bivuga yuko hariho kuriha hazarihwa kurimbuka ejo bundi igihe bari mu kumvikana muri katari muri doha hari intumwa za perezida biden hari n'intumwa za perezida trump ntabwo navuga ngo ngo biden ntiyabigizemo uruhare ariko hashize igihe kirenga umwaka izo mfungwa zifunze batarazirekuye kuba rero bazirekuye ubu ngubu buri bucye akajyaho ndumva kuba yakereminga krediti cyangwa yavuga ko yabigizemo uruhare bitaba ari ugutandukira ikindi urebye intambara zugarije isi na cyane cyane muri nk'intambara ya ukraine waravuga ati yewe aba bantu bose ndabazi mvugana nabo ari putin iyi ntambara zizarangira nkaba ushingiye ku mateka ye yuko mu myaka yose ine nta ntambara n'imwe yigeze atangiza ako bishoboka kandi ni umuntu bizinesi mani ni umuntu dirumeka bare igihe cyose areba de endi rizaliti mbere y'uko abantu benshi babireba yiyamamaza nta muntu wemeraga ko ashobora kugaruka na mbere bagira ngo ari mu rwenya ariko warabibonye arabikora nkaba nizera yuko urebye n'ikipe yashyizeho timu kumufasha mu bintu bya nko muri state department ni abantu babibona john radcliffe dosiye ye yari director nsa yari ku yari congressman ari john representative brian mast niwe chairman wa foreign relations committee ni umusirikare warwanye mu ntambara ya afghanistan acika n'amaguru ni dabo amiti afite abantu bumva intambara mu buryo bwayo secretary of defense nomini na hegaset ni umusirikare wawe muri izo ntambara uzi agaciro n'ikiguzi cy'intambara ah, gitwara ndatekereza ko urebye izi kipe ashyizeho ko afite gahunda afite abantu babisobanukiwe bayibayemwo atari abantu atari ba generali ba- bari bicara mu biro baga- bagatanga amabwiriza ariko babibayemwo babonye ingaruka zabyo ntatekereza yuko a- gafu- ibyo avuga bishoboka ariko kandi igihe nicyo gitanga ibisubizo ngira ngo mu minsi iri imbere tuza- bizagaragara
reka eh, tuyisegure ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ku mirongo ya telefoni itatugendekeye neza na gato muri iki kiganiro nicyo cyatumye tutabasha kubaha ijambo nk'uko mwari mwanditse muri benshi turagerageza kubahamagara ariko ntibidukundire ubwo rero ah, twisegure Ah, mbamenyesha yuko muri aka kanya umuryango wa donald trump u- ugeze eh, ku ngoro y'inteko ishinga amategeko hano i washington dc ni hirya aha rwose gato y'ijwi ry'amerika ah, nkaba mbona barimo oh, barinjira Eh, mu kanya gatoya trump nawe araza kuba ahageze Eh, barimo baranyura ku banyamakuru binjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko Um, bwana bideri tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari ubuyobozi bwa trump uh, tuvuga ku bijyanye n'ibyo byo guhagarika intambara uh, twigeze kuvuga yuko uh, trump afite gahunda yo kuvuga ngo put america first cyangwa se ushyire amerika imbere iyo mu bihugu byinshi bumvise mu perezida wa amerika ugiyeho batangira kwibuza batese umubano w'igihugu cyacu na amerika uhagaze he muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubu haravugwa intambara mu burasirazuba ah, bw'igihugu Eh, ubutegetsi bwa trump bu- buzaniye iki Eh, iki- ni ikihe cyizere afurika ishobora kugira by'umwihariko akarere k'ibiyaga bigari kuri ubu butegetsi bwa trump
ya murakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi ni ni ikibazo kiri kiri kiri personal kiri umwihariko kuri njyewe Mm, nk'uko ubizi ndi umunyamurenge iwacu hari ibibazo n'ejo ejo hashize a- abaturage baratewe mu minembwe ba- ba- bakurwa mu byabo nabonaga amafoto mu kanya mbere y'uko ikiganiro gitangira berekana abasirikare ba leta ya kongo ba- basahura i- i- hopital general yo mu minembwe rero i- i trump yagiyeho a- a- afite iyo sloga ivuga yuko amerika ariyo iri imbere Ah, biragoye gutekereza nyine ko hari icyo azamarira abandi ariko mu bisanzwe i- uko amerika ikora aho idafite inyungu ntabwo izayivanga mu bibazo byabo ibibazo by'akare- bya- bya hariya mu karere bigize imyaka hafi icumi kuva bibiri na cumi na karindwi ariko nta kintu na kimwe amerika irabikoraho rero nta kintu na kimwe twizeye ko amerika izabikoraho kubera yuko nta nyungu bibafitiye kubera yuko wenda a- a- abari ku- abari kwicwa badafite agaciro kuri amerika cyangwa uh, ku mahanga Uh, ukraine trump ni inshuti ya putine ntabwo ari ibanga Uh, mugenzi wanjye uvuga yuko trump azarangiza intambara muri ukraine Uh, ntekereza yuko azayirangiza ku nyungu z'uburusiya apare- apana inyungu za bose mpora mbwira aba- aba- abagenzi banjye yuko hari amahirwe menshi yuko ukraine izahinduka uburusiya Trump aza- azakaraba akavuga ati ibyo ntibindeba hanyuma imfashanyo amerika itanga kuri ukraine zigahagarara hanyuma uburusiya buka- bugafata igihugu Ah, muri israel intambara zishobora kuba zarangiye kubera yuko perezida biden ya- ya- ya- yafashije gusinya amasezerano ariko mu karere k'i- k'iwacu ho imyaka yose yaha- kuva intambara zatangira ntabwo amerika irazivangamo kubera ko nta nyungu ihafite ariko kandi ihafite inyungu Nte- ariko ahubwo ntekereza ko ifite inyungu mu ntambara zihabera kuruta kurangiza izo ntambara So, ariya mabuye y'agaciro atunze Elon Musk izi kampani ziwe zose mugenzi wanjye yavugaga ngo abahebwe kampani zose Elon Musk afite zose yaraziguze nta n'imwe ya creatinze mpe mwite umu businessman yafayilize bankruptcy inshuro zitandatu rero bi- biragoye kwizera umuntu wa- wa- abantu ba- ba- bateye uko nguko baharanira inyungu zabo kuruta inyungu z'abandi bantu ngo nibo dutezemwo amahoro cyangwa ngo nibo dutezemwo ibihu- i- igisubizo cy'akarere rero kugira ibibazo mu karere bifasha Elon Musk kuko izi izi electric cars n'ibintu byose n'amaselfone bavuga ko i- i- ibizikora byinshi biva mu- muri kariya karere muri Congo So, kandi ntibabibona mu gihe hariho amahoro mu gihe hari ubutegetsi bukora neza So, nta nta kintu na kimwe tubatezaho nta kubesha kabisa Mm.
kuko Biden ntabyo yakoze n'abamubanjirije ntabyo bakoze nta na kimwe ntegereje yuko bazakora
urakoze cyane reka tungarukire ku mirongo ya telefone tu- mu ndagaruka kwa mutemberezi mu kanya ariko twakire baho ami ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane uhaherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse
yewe nitwa baho ntumereye kigali mu rwanda Mm.
nari mfite igitekerezo nshaka gutanga aho ngaho kuba trump agiye kurahira uyu munsi Mm.
yewe ndabifatamo nk'u- nk'u- nk'ikintu cyiza cyane cyane ku ntambara iri ihuza isirayeli n'abarusiya kuko trump ari inshuti ya ya putini ngiye mbona koko nk'uko avuga ko azahita arangiza intambara ishoboka cyane ariko nanone nkayibona mu nyungu z'uburusiya kurusha mu nyungu za isirayeli ikindi ndetse nari gufatira nuko yareba hano izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa kongo akaba yashyiramo imbaraga agahuza agahuza yaba emzentuwa na na leta ya kongo hanyuma ikaba igihugu kikaba cyabona umutekano kuko burya abantu bari gupfa abandi bakunda mu byabo ntabwo basigaye Hello?
baho turakumva Wa- ushoje Eh, igitekerezo
Eh, nasoje urakoze cyane reka twakire george nahayo
Eh, uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
yewe ntumereye muri Zambia Eh, ngaho nya- nyarutsa
Eh, ku bijyanye na na kujya kurahira kwa k'umukuru w'igihugu wa amerika Mm.
nagomba kubaza kubera nanjye nsoma amakuru nagomba kubaza ati kubera ngo hari ingingo avuga yuko ibyo byabanyijwe biboneka abantu binjira muri amerika nagomba kubaza ati abo bantu ni abahe abo bimukiye
ntabwo numvise ikibazo cyawe neza george ongera
Eh, kuri guhada merike nanjye nsoma ibintu amakuru Mm.
aravuga ati ati ubwo araza kurahira yavuze yuko azokumira abantu binjira muri amerika biri abantu bavuga ni mu ntena abantu nyabaki
ni abinjira muri amerika mu buryo budakurikije amategeko abimukira binjira mu buryo budakurikije amategeko ya amerika
okay okay nicyo kibazo nari mfite murakoze
urakoze cyane reka tujye kwa bwana augustin eh, mutemberezi Eh, tugaruke kuri kiriya kibazo twarimo eh, tuvugaho na na bwana bideri sinzi niba hari icyo ufite ukivugaho
Ya, b- ah, hari icyo twemerangaho na na bideri kandi ni- ni- n'ibyo ah, numva nak- nakongeraho ikiriya kibazo cyo mu biyaga bigari na cyane cyane ah, mu- ah, mu mu gihugu cya ah, cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni ikibazo kimaze imyaka ubu ngubu eh, igera muri makumyabiri n'itandatu hagiye hari leta nyinshi zi- zisimburanwa za- za amerika zitagiye zikitaho Ah, kenshi akenshi ah, iyo ntekereza ku bibazo byinshi ibihugu murabizi ko ah, tubizi ko ibihugu bigira in- i- inyungu bitagira inshuti Ah, ah, twese twagombye kwibaza nk'abantu bakomoka muri kiriya gice ah, mu- mu- muri kariya karere ah, kuki amerika igomba guke- ah, eh, why america should care nangwa se kuki igomba kwita kubyitaho.
ku- ku bipfa muri kariya karere cyangwa ibikira Mm, Iye, ibiki bipfa hariya nangwa ibikira kuki igomba kubyitaho mm, ibyo rero bikadusubiza kuri ah, ku ki- ah, ah, ku kibazo cyo- ah, cy'uko ibibazo byinshi bibera hariya eh, ah, ni ibibazo abantu ubwabo bakwishatsemo ibisubizo hari abayobozi bayobora ibihugu abayobozi b'akarere abayobozi ah, abenegihugu na cyane n'intara ariko nanone ntekereje kubera ko ari akarere kandi gafite inyungu rusange na cyane cyane umutungo ushingiye ku mabuye y'agaciro yifuzwa ahantu hose ndatekereza iyo urebye cipe igiye kuza muri iyi muri ubuyobozi bwa kampu ndareba na cyane nka buriya intuza politiki ya afurika muri rusange buriya iyoborwa na CIA bwana mutemberezi ugifite ijambo ndagira ngo mbwire abakurikira ijwi rya amerika ko donald trump watore kuyobora amerika muri uno mwanya ageze kuri perezidansi ya amerika ari kumwe na melania trump bagiye kuramukanya muri uno mwanya na joe biden na madamu we mu kanya baraba basangira icyayi mbere y'uko berekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ubu nibyo birimo kuba muri aka kanya bakaba bagiye gufata ifoto y'urwibutso perezida ucyuye igihe joe biden na madamu we na perezida ugiye kurahira donald j trump na madamu we imbere ya perezidansi bakaba barimo bifotoza bwana mutemberezi komeza igitekerezo cyawe uranyumva
abandi bantu batorera gukora muri afurika ni abantu bari mu rwego rwo hasi haba ari muri diplomasi nangwa mu bundi bumenyi buhanitse nta muntu w'umunyamerika ufite ibindi bintu ufite ubundi buryo uhitamo kujya muri afurika nk'uko rero bajya babivuga muri amerika pasoneri de polise abantu ushinze ibintu niyo politiki uba ufite ubushobozi bwabo kubera rero ko urebye kwifuza no gukenerwa ko amabuye y'agaciro n'ibintu bizakenerwa muri amerika muri politiki yo guhaza inganda za hano na cyane gukora cipusi n'ibindi bintu bifite agaciro hashobora kuzabaho fokasi muri kiriya gice icyo ntumvikanaho na bideri ni ukuvuga yuko kuba mu ntambara aribyo bakwifuza kugira ngo bayabone ntabwo abanyamerika bakunda gukorera ubucuruzi mu biracika kuko inshuwarensi n'ibiki byose ntabwo zishobora gukorera iyo bizinesi imeze ityo bashobora kuzabigiramo inyungu ikindi mbona ni uko abantu benshi urebye urebye nko nka foreign nations committee abantu bayigize nk'uko nakubwiye hari john james yari umusirikare ni mushya hari brian mast trump ntabwo arashyiraho deputy secretary of state for africa ntabwo arajyaho twizere yuko wenda hazaza umuntu usobanukira ibya afurika icyo bivuga rero kuri abantu bashya bari ubu ngubu barebwa n'ibibazo bya afurika ni uko icyo umuntu wese yaba porojegiti nkaba ntumira n'abantu twese dukomoka muri kariya gace kugira ngo tube twakwegereza ikipe tutange ibitekerezo byacu nangwa duciye mu bundi buryo bushoboka kugira ngo bumve ikibazo uko giteye noneho wenda bazagifatira ibyemezo ariko bari informed bazi n'ikihabera kuko politiki ya amerika muri kariya gace ubu ngubu ntabwo ntabwo uzi uko bimeze ariko kandi turabizi ko hari amakuba habera kubera intambara imaze igihe ituma abantu batakaza ubuzima kandi n'ibyabo amasaha ntabwo atubaniye amasaha y'ikiganiro arasa n'arangiye ariko bwana agustin mutemberezi uri impuguke muri politiki ya amerika twavuganaga uri Dallas muri leta ya texas reka ngo ushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga
murakoze
bwana eme bideri reka ngushimire nawe amasaha ntabwo adukundiye ngiye kugaruka iwawe ariko iminota y'ikiganiro irarangiye wakoze cyane by'umwihariko kuba watwemereye kutubonera umwanya n'ubwo twakubwiye ku munota wa nyuma tutari twaguteguje ku ijwi rya amerika turagushimye cyane reka nshimire namwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika nisegura nanone ku batwandikiye tudashoboye guhamagara muri iki kiganiro kubera imirongo ya telefoni itatugendekeye neza nshimira abamfashije muri iki kiganiro sayida ku buhanga bw'ibyuma na najya ku bugenzuzi bwa gahunda kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma ubatumira mu kanya saa sita kugira ngo mukurikirane uyu muhango ku ijwi rya amerika turawubagezaho inyumva nkumve mukomeze kugira amahoro n'amahirwe